murumva radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali no kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu burundi ijwi ry'amerika riravugira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri muri uganda muratwumvira kuri voice of muhabura kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda i kisoro mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni eugenia mukankusi basuhuza mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba uyu munsi tariki eshanu ukwezi kwa cumi na kumwe abanyamerika bazindukiye mu matora rusange harimo n'aya perezida ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko ba guverineri ba leta n'abandi bayobozi ni uko natoye perezida uhwanye n'amahitamo yanjye nkaba natoye rwose nta gahato ntawamujeje ntawampatiye kumutora
uyu ni madame chantal mutamuriza umunyamerikakazi ukomoka muri repubulika ya demokarasi ya kongo
aho nje mbona bimukira ngaha ntabwo ariho biteza ibibazo muri amerika ubwo abimukira hari usanga kenshi bakontribwa kuri ikonomi ya amerika abo jewe nzi cyane by'uko zinaze uyu we ni ndayihaye angelo utuye mu mujyi wa dayton muri leta ya ohio aya makuru rero yacu haraza kwibanda ku matora turaganira n'abanyamakuru bacu twohereje muri leta zitandukanye ndetse n'abatoye batubwire uko byagenze n'icyo biteze mugume hafi ya radiyo yanyu nk'uko nari maze kubivuga abaturage bemerewe gutora muri leta zunze ubumwe za amerika uyu munsi ku wa kabiri baramukiye mu matora yo kwihitiramo perezida wabo utaha temisitokere mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru kamara harris yamaze iminsi ya nyuma yo kwiyamamaza muri leta ya michigani aha yahuriye n'abatora mu nzu y'uburiro resitora y'i detroit ndetse ageza ijambo ku bari bakoraniye mu rusengero rw'aho hafi aha yavuze ko abatora bo mu ishyaka rye ry'abademokarate basanzwe barangwa n'ibara ry'ubururu biyunzweho n'abatora bo mu ishyaka ry'abarepubulikani bo basanzwe barangwa n'ibara ritukura uyu mukandida w'ishyaka ry'abademokarate yagize ati ndabona igihugu cyiyemeje guhindura paji y'urwango n'amacakubiri maze kigahanga inzira nshya aho ngenda hose nkura n'abanyamerika kuva kuba muri leta zitwa iz'ab'ibara ritukura kugeza ku zitwa iz'ab'ibara ry'ubururu bose biteguye guhindura ikirari cy'amateka bagana ku butabera ku ruhande rwe donald trump nawe yiyamamarije muri leta za michigani na carolina ya ruguru leta imigendekere y'amatora yayihindagurika cyane aho yabwiye abamushyigikiye ko yizeye gutsinda ku munsi w'amatora uyu wahoze ari perezida urimo guhatanira kwisubiza intebe y'umukuru w'igihugu yagize ati bitewe n'uko twashyizemo intera ndende cyane icyo tugomba gukora ni ugusohoka ku wa kabiri tukajya gutora tugatora bwana trump yabwiye abamushyigikiye ko abakeba babo batangiye kugerageza kwiba aya matora barariganye mu matora mwabahamagara mubavuguruza bagashaka kubafunga nimubitekerezeho ni ikintu kidasanzwe ntigeze mbona na rimwe ariko ndabikunda muzi impamvu ni ukubera ko hari ikintu twagaragaje hari icyo twerekanye kandi icyo tugiye kugikemura ndetse tugomba gutsinda aya matora madamu harris we yemeza ko aya matora arenze kure politiki y'ubufana bushingiye ku nyungu z'amashyaka ndetse n'abo bavuga ko bashaka gukaza umurego w'amacakubiri kubiba urwango kongera icyoba ndetse no guteza akaduruvayo visi perezida kamara harris yagize ati kandi niyemeje gutega amatwi abantu batumva ibintu kimwe nanjye bitewe n'uko murabibona sinemera ko abo tutumva ibintu kimwe ari abanzi ndetse yewe nzabaha umwanya ku meza kubera ko ibyo ni byo abayobozi bakomeye bakora hafi abanyamerika miliyoni mirongo inani bamaze gutora muri aya matora y'uyu mwaka ni ukuvuga hafi kimwe cya kabiri cy'abaturage bose batoye mu myaka ine ishize abo ni abari mu cyiciro cy'abatoye mu itora rya mbere y'umunsi w'amatora amakusanyabitekerezo yerekana ko ihiganwa ryegeranye cyane aho ikusanyabitekerezo riheruka ryakozwe n'ikinyamakuru The New York Times na kaminuza ya Siena College ryagaragaje ko Trump na Harris banganya amajwi mirongo ine n'umunani ku ijana buri umwe
radiyo ijwi ry'amerika amakuru yacu avuga ku matora nk'uko rero twabibasezeranyije ko tuzohereza intumwa muri leta zitandukanye kubashakira amakuru uh, kuri ayo matora yo muri amerika mugenzi wacu ari muri mene ni geoffrey mutagoma turi kumwe ku murongo wa telefone geoffrey wiriwe neza
mwiriwe neza eugenie yego yego O, aho wageze wasanze byifashe gute mu bijyanye n'amatora
Ah, nabyukiye mu mujyi wa freeport freeport ni ah, mu bice bya bya ruguru bwa- mu bice bya leta ya maine bigana ruguru hanyuma mvuyeyo nyura yarmouth eh, nyura ahitwa farmhouse eh, nza mu mujyi wa portland ari nawo munini w'ubukungu ni naho twavuganye kare turi mu kiganiro muri sanga niho narindi ubu ngubu tuvugana ngeze ahitwa muri Scarborough naho barimo baratora imirongo y'abatora ntabwo ari miremire cyane ariko biragaragara ko abantu bitabiriye ari benshi eh, baraza bakinjira baka bagatora nyuma bagasohoka icyo nabonye muri Scarborough gitandukanye naho handi ni uko hari abapolisi hari abapolisi baparitse imbere y'ibiro by'itora Ah, nta handi nari nigeze mbabona ahandi nabonaga abaturage binjira bagatora bakisohokera ariko ahangaha ndabona hari abapolisi bacunze umutekano ah, w'abatora ye uravuga ko wanyuze ahantu hatandukanye muri iyo leta ya mene harimo abantu batari bake bo mu biyaga bigari bya afurika Wa- hari aho wabonye aho ku mirongo nabo bagiye gutora
Eh, ni ababonye ni ababonye ariko ntabwo ari benshi nubwo umubare w'abantu bakomoka mu biyaga bigari hano ari munini eh, ntabwo ariko bose bemerewe gutora bamwe baracyari abashyitsi abandi bahamaze igihe eh, ariko eh, ntabwo baragira igihe cyo kwemera gutorwa niko ntekereza kuko abo nashoboye kubona ni bake cyane hari n'uwo twavuganye ambwira ati twari mu cyumba cy'itora tura abanyarwanda ni umunyarwanda ari kumwe n'umunyekongo umwe eh, n'undi muntu ukomoka i burundi bari batatu gusa ariko aha sikaburo ho nshoboye kubona umuntu umwe wenyine ni nawe twaganiriye ngira ngo araza gutambuka amajwi ye turaza kuyahitisha nayohereje aho ngaho murayafite Eh, mu kanya tura- turashyiraho ijwi rye nawe ho- atubwire nyine uko amatora yifashe sinzi niba hari ikindi wifuza kutubwira ku mu byo wabonye aho ngaho mbere y'uko tu- tuvuza iryo jwi aba- abatukurikiye bakaryumva icyo nabonye cyo icyo- mu by'ukuri hano muri mene hari ikintu kimwe gikomeye nubwo abantu bata wenda batakivugaho oh, rumwe ariko ikintu kijyanye n'abimukira um, ni ikintu leta ya mene ubutegetsi bwa leta ya mene bushyize eh, imbere mu rwego rwo kugira ngo bafashwe uburyo bwo kwinjira hano bari nigeze kubivuga kare mu kiganiro muri isanga aho bashaka gushyiraho ibiro byihariye bishinzwe abimukira ku rwego rwa leta eh, bita ngo ngo ni office of new americans cyangwa se ibiro bishinzwe abanyamerika bashya ibyo biro rero bizashyirwaho barashaka kubishyiraho ku rwego rwa leta bikazajya bifasha abantu bageze muri iyi leta bwa mbere kimwe mu byo nashoboye kumenya mvuganye na bamwe mu eh, baharaniye ko ibyo biro bijyaho ni uko umuperezida uwo ari we wese watsinda yaba kamara harris cyangwa yaba trump badashobora gukoma mu nkokora eh, iyo gahunda kubera ko iri ku rwego rwa leta eugenie urakoze eh, geoffrey ariko gatoya wari wavuze aho wasanze hari abashinzwe umutekano M- muri rusange wabonye umutekano wifashe ute
umutekano umeze neza haba aho nabonye abapolisi n'aho batari bari ibintu biri muri gahunda eh, bigaragara ko ari ibintu biteguye neza abantu baraza bakinjira hari ibyapa bigenda biyobora abantu ngo aho gutorera ni aha Eh, nk'aha ngaha ndi muri mu mujyi wa Scarborough hari n'aho noneho bateganyije ikibuga kinini cyo guparikamo imodoka ni ku ishuri eh, ryisumbuye niho batwaye ibyo biro by'itora ariko hari umutuzo nta muvundo nu- mu buryo bugaragara mbega eh, nibyo nakubwira jeni ndeka ngushimire cyane geoffrey bwo ukomeze dukurikiranira ayo makuru urakoze cyane turacyari Murakoze namwe.
Ye, turacyari kuri aya matora rero yo muri amerika nanone turi muri mene iyo leta iherereye mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu ikaba ari imwe rero muri leta zibarirwamo umubare munini w'abantu bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nk'uko nari nabivuze mugenzi wacu Geoffrey mutagoma yavuganye na madame chantal mutamuriza uwo munyamerikakazi ukomoka muri repubulika ya demokarasi ya kongo yabanje kumubaza uko yakiriye uburyo yatoye bwa mbere muri amerika
impamvu nishimye ya mbere ni uko ntoye ndi muri amerika kandi ndi n'umunyamerikakazi utoye mu gihe hari uguhiganwa gukomeye hagati y'abakandida babiri batavugwaho rumwe hari abo twahoze tuganira bakambwira ibitekerezo byabo ariko bakirinda kumbwira uwo batoye ugasanga baravuga bati twatoye neza nka kumwe mbega usanga iwacu mu karere k'ibiyaga bigari bakunze kubivuga wowe wumva watoye neza ubwo natoye neza rwose nanjye urashingira ku ki uvuga gutyo ni uko natoye perezida uhwanye n'amahitamo yanjye nkaba natoye rwose nta gahato ntawambujije ntawampatiye kumutora cyangwa ngo babe bambwira ati hoya urashyira hano ijwi ntabwo urishyira hano niyo mpamvu numva ko natoye neza kubera ko amahitamo yanjye nayakurikije watoye nde
ndumva ari ibanga
wakurikije icyo uhitamo watoye ntabwo ari uyu munsi nabikurikije nakomeje numva biyamamaza ahantu hatandukanye ngenda mbakurikirana ku mateleviziyo aho bakoreye imyiyamamazo icyo nakurikije muri bo bombi bavugaga ibintu bitandukanye nubwo hariho bimwe baba bahurizaho nyine ariko ngewe uwo natoye namuhisemo nkurikije uburyo yiyamamaje ingingo yavuze imihigo n'imigambi yavuze azakora natambuka aramutse atsinze ubwo biri amahire ariko se haramutse hatsinze uwo utatoye icyo wumva mu by'ukuri wamusaba nka perezida wabo wa amerika kuko ibyo ari byo byose azaba ari perezida wa amerika urumva icyo wasaba perezida mushyashya ari iki mu by'ukuri hatambuka perezida wanjye natoye cyangwa se hagatambuka uwo ntatoye nta mpamvu zo kuba nacika intege nta mpamvu zatuma icyifuzo cyanjye ntakigeze kuri perezida nk'uko numvaga ko n'ubundi uwanjye aharamutse atambutse nabimubwira nta kintu na kimwe mpishe ahagize icyo bambaza cyangwa nkagira amahirwe yo kubonana nawe nkicarana nawe cyangwa se tukavugana kuri telefone namusaba ibintu bitari byinshi ariko kandi bitari bikeya namusaba ijambo rya mbere nubwo turi hano mu by'ukuri tumeze nk'abantu batekanye ariko ntabwo twibagiwe bene wacu bari muri congo twasize bari mu bibazo by'intambara kandi ndahamya ndashidikanya neza ko perezida natoye yaba afite imbaraga nyinshi zo kuba yavuga ijambo rigakunda kandi rigakora namusaba rwose ko yadushakira umutekano abacu twasize bakabaho mu mahoro kugira ngo natwe ibyo dukora byose n'uburyo bwose twiteze imbere twiteze imbere twumva ko twataha mu gihugu kandi kirimo amahoro ariko mu gihe nyine twakomeza twumva ko abantu bapfa buri munsi abandi bakurwa mu byabo usanga bitadutera cyane umwete wo gukora duteza imbere iwacu cyangwa se ngo biduteze umwete wo gukora twumva ko twazataha iwacu kubera nyine ko hatari umutekano rero ndumva icyo ni cyo kintu cy'ibanze namusaba rwose ku ruhande rwanjye ubwo watoye aramutse adatsinze se wabyakira ute oke ku ruhande runini byambabaza ariko kandi ku rundi ruhande porosantaje nkeya nabyakira kuko mu busanzwe n'ubundi no mu buzima busanzwe uri mu ihiganwa ry'abantu babiri uba witeguye gutsinda cyangwa se ugatsindwa
ubwo rero mwumvaga ni Geoffrey mutagoma na chantal mutamuriza umunyekongokazi akaba n'umunyamerikakazi baganiraga rero ku bijyanye n'amatora yatoye bwa mbere kuva ageze muri amerika tukivuga rero kuri aya matora ku murongo wa telefone turi kumwe na mugenzi wacu edi rwema ari mu mujyi wa phoenix muri leta ya arizona ni imwe muri leta zirindwi zihatanirwa kandi ihana imbibi na mexique uyu munsi rero nagira ngo batubwire uko byifashe edi byifashe gute aho wamaze gusura hari mwuka ki
urakoze cyane eugenia nk'uko wari ubivuze ndi muri leta ya arizona aho nkomeje gukurikirana uko amatora agenda ahangaha nahereye mu mujyi witwa glendel njya ku biro by'itora biri kuri kaminuza ya arizona aho amatora yatangiye guhera saa kumi n'ebyiri za mu gitondo araza gukomeza ageze saa moya z'umugoroba aho ngaho rero ibikorwa byo gutora wabonaga bigenda neza nta muvundo abantu ntabwo bahamaraga umwanya munini cyane cyane ko muri iyi leta ya arizona abantu bagera hafi kuri miliyoni ebyiri bamaze gutora mbere y'itariki ya none nyuma yaho navuganye na bamwe mu bantu baje gutora barimo abashyigikiye umukandida kamara harris bavuga ko bafite icyizere cy'uko umukandida wabo aza gutsinda ndetse mvugana n'abandi nabo bashyigikiye donald trump nabo bemeza ko umukandida wabo afite amahirwe yo kwegukana iyi leta iyi leta ifatwa nk'imwe muri za leta zigomba kwemeza umukandida uzayobora leta zunze ubumwe za amerika navuye aho ngaho muri uwo mujyi wa glendale nkomereza mu mujyi wa scottsdale aho naho nahuye n'abantu batandukanye usanga baza gutora nta minota irenga makumyabiri bahamara barinjira bagatora bakongera bagasohoka bagasubira mu kazi kabo ubu nkaba ndimo gukomeza nanone njya gusura ayandi mafasi kugira ngo twumve neza uko umwuka wifashe cyane cyane nko muri iyi fasi ya marikopa niyo ituwe cyane na hafi mirongo itanu ku ijana ry'abanya arizona bivuze ko ibyemezo cyangwa se ibiva mu matora muri iyi fasi ari byo biza kwemeza cyangwa se gutanga ishusho y'aho ibintu byerekeza uravuga uti barinjira abantu nta minota nka makumyabiri bamaramo barinjira bagatora bagasohoka twavuga ko n'ikoranabuhanga naryo rigomba kuba ririmo gufasha ibikorwa by'itora kugira ngo byihute
ikoranabuhanga muri iki gihugu rirakora cyane abantu uraza ikintu bagusaba gusa ni umwirondoro wawe kugira ngo barebe niba uhura n'ibiri ku ilisite y'itora warangiza bakaguha urupapuro rw'itora ugatora uwo ushaka hanyuma ugashyira mu gasanduku k'itora ukisubiza mu mirimo yawe bivuze ko ikoranabuhanga nk'uko wari ubivuze rimaze gutera imbere cyane muri iki gihugu
noneho muri makeya abo mwavuganye wavuze wagiye ahantu hatandukanye abo mwavuganye ni ibihe bibazo biri ku mutima
bivana n'umuntu uwo muvuganye iyo uvuganye n'abantu cyane cyane bashyigikiye umukandida donald trump w'umurepubulikani baravuga ngo iki gihugu mu myaka ine ishize ku butegetsi bwa joe biden cyasubiye inyuma cyane ku bijyanye n'ubukungu ibiciro byarazamutse cyane hari ikibazo cy'abimukira nk'uko babikomojeho iyi leta ya arizona ikora ku gihugu cya mexique aho iyo nzira ya mexique ariho abantu benshi abimukira banyuramo kugira ngo baze muri amerika mu buryo butemewe n'amategeko bakavuga ko hakenewe uburyo bwo kugira ngo umutekano w'imipaka ya amerika ukomezwe hanyuma ku ruhande rwa kamara harris nawe akavuga ko abademokarate cyangwa se abarepubulikani mu mbabarire bagiye bagira amahirwe yo kuyobora ariko kenshi iyo bayoboye bagasiga igihugu kiri mu bibazo bitandukanye bijyanye n'ubukungu akavuga ko we azakomerezaho uwo bakoranaga joe biden yaragejeje igihugu hanyuma akagaruka nanone ku bintu bijyanye n'uburenganzira bw'abagore guhitamo gutwara inda cyangwa se kuyikuramo ibyo ni ibintu rero usanga abagore benshi cyane hirya no hino muri amerika bahagurukiye bakavuga ko uburenganzira bwabo babukeneye nta muntu ukwiye kuba kuvogera imibiri yabo ibyo rero ugasanga hari abagore benshi babigenderaho cyane ku buryo bishobora nabyo guhindura uko isura y'amatora ihagaze yego edi urakoze cyane aho muri arizona kandi mu mujyi wa glendale nk'uko wari ubivuze wavuganye n'umwe mu banyamerika batoye ni eme bideri ukomoka muri repubulika ya demokarasi ya kongo ikintu cya mbere cy'ingenzi cyane gituma ntora ni uburenganzira bwo gutora urabizi twavukiye mu gihugu kitwima uburenganzira bwo gutora n'amatora aba rimwe mu myaka myinshi ubwo uravuga ikihe gihugu igihugu cya kongo aho tuvuka rero iyo tugeze muri iki gihugu ukabona amahirwe yo gutora nta muntu ugutunga urutoki ni ishema kuri twebwe tubikora n'umunezero mwinshi cyane umaze gutora rero tunyuriremo muri make igikorwa cyagenze gute ese hari umurongo munini cyane biroroshye gutora bimeze gute?
Ya- a- amatora ya Amerika ukuntu ateye ah, baragerageza ko hataba umurongo muremure buriya amatora ageze nk'ibyumweru bitatu yaratangiye abantu bara- barohereza kuri mailbox abantu baratora buri munsi uyu munsi ni wo munsi w'amatora rero usanga igice kinini cy'abantu caratoye umurongo ushobora kuba nahageze nk'iminota icumi cyangwa itarenga cumi n'itanu Ah, ntabwo ari myinshi cyane ugereranyije n'aho abandi bagira amasaha n'umunsi wose hanyuma se nk'ibintu by'ingenzi wifuza ko ah, abakandida babiri bahatanye cyane ubwo ndavuga visi perezida ah, kamala harris ndetse na donald trump wigeze kuyobora ah, leta zunze ubumwe za amerika Ah, nk'ikintu cy'ingenzi wumva kikuri ku mutima wifuza ko ah, bashyira imbere ni nk'iki I- ikintu cy'ingenzi cyane ni ni demokarasi igihe cyose tuba turi gukompare aho dutuye ubu n'aho twatuyega aho twavukiye aho twakuriye muri kongo nta burenganzira bunini buhaba iyo tugeze aha mu gihugu rero haba hari uburenganzira busesuye ariko muri iyi myaka i- icumi umunani ishize twagiye tubona amagambo mabi avugwa na perezida trump agashaka kutwibutsa aho twavuye ku buryo n'abantu benshi bamukompare n'aba- n'abadikitatere bo muri afurika n'ibiki byose rero ikintu cya mbere cy'ingenzi ni demokarasi ariko nawe aravuga ahubwo amerika yasubiye inyuma cyane ko ahubwo umuntu ikeneye ni umuntu nkawe ufite igitinyiro ku buryo amerika yasubirana ijambo ku ruhando mpuzamahanga cya gitinyiro rero ni- ni- ni- niyo niko kwima abantu uburenganzira none se umuntu iyo agukanga iyo umutinya ushobora kutamwisanzuraho ngo umubwire icyo ushaka cyose iki gihugu ni igihugu cy'uburenganzira abantu bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo bashaka bafite uburenganzira bwo gukora ibyo bashaka rero amagambo avuga yihanukira cyane hari igihe ubona yuko hari igihe bitwibutsa ibyo twari tuzi ibyo twabonye kera hanyuma ah, uyu munsi ni nawo usoza igikorwa cy'amatora muri rusange uko ubibona mu mboni zawe urabona ibintu bigana he?
ntawamenya ibiva mu matora ariko ntekereza ko abari inyuma ya vice president kamala harris bafite energy nyinshi cyane ubu butegetsi buba- bwa trump bubatera ubwoba ntabwo bazi ikiri imbere ariko kamala harris afite plan igaragara abantu bose bumva yego ashobora kutayishyira mu bikorwa nk'uko abyifuza ariko ara- ababwira policy ziwe ababwira amategeko ibyo ashaka kuzageraho mu gihe mugenzi we aba avuga ibintu by'iterabwoba ibintu abantu bashaka kumva mu matwi gusa kugira ngo bamuhe amajwi ariko nizere yuko abantu bamaze gusobanukirwa si ubwa mbere tumutoye twaramutoye agarutse turamwirukana turamwanga rero nta cyatuma abantu bongera kumutora baramwanze ubwa mbere ku banyafurika cyangwa se ah, abanyamahanga cyane cyane bakomoka ah, mu bihugu ah, byo muri afurika reka twibande kuri afurika cyane Ah, aya matora avuze iki kuri bo hari ikintu cya immigration bakunda kuvuga cyane iwacu harasenyutse muri Kongo n'ahandi mu karere k'ibiyaga bigari rero hari igihe Trump avuga yuko ha- hariho ubusho- hariho possibility yuko azafunga immigration nta bene wacu bazongera kuzino yego ntabwo dushaka ko iwacu hasenyuka ngo abantu bose bazi no ariko abantu ba- barapfuye baguye mu makambi bagize imyaka n'imyaka rero kuvuga ngo abime iyo opportunity kuko iki gihugu niko bakita ni igihugu cya- cy'ubu- cy'ama opportunity amahirwe kugira ngo yime abo bantu amahirwe yo kuza kugira ngo bagire icyo bimarira ntabwo yakagombye gushyigikira n'umunyafurika n'umwe abanyafurika bose bakagombye kumwirukana bakamwamagana bavuye inyuma Aime Bideri ah, ndagushimiye cyane ah, kuba ubonye akanya kugira ngo tuganire namwe murakoze cyane
inshuti z'ijwi ry'amerika tuzabagezaho amakuru ku matora yo muri leta zunze ubumwe za amerika ku- n'ayandi makuru uh, uko twabibasezeranyije saa kumi n'imwe n'igice za mu gitondo ku isaha y'i kigali n'i bujumbura Uh, muze rero gukurikira kuri facebook live naho turaza kubereka amajwi uko ari bube hagenda barurwa reka rero tujye noneho mu mujyi wa new york mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na jean paul rwitanaga amubwira uko amatora arimo kugenda muri uwo mujyi amatora ni ukuri bayitabye murashaka kutubwira nk'ahantu mwacira jean paul rwitanaga ibintu muba mwabonye bidasanzwe hari abantu benshi bavuga ko umutekano wari kuba ucungurewe cyane rwose hari ibintu bitandukanye n'ibyabaye mu myaka iheze mu matora eh, yo mu myaka iheze ego ni ukuri ibintu byerekeye umutekano abapolisi fbi eh, bose bariho ni ukuri ibyo turabizi yuko batinya kuba bakaguma akajagari abantu barashabuye hari ibintu bibatandukanya abantu baracana muri mwemu bagatukana ni ukuri ku matora naciye hamwe hamwe umutekano uracungiwe cyane gusa abapolisi bari gukora ariko abantu bashaka ko ibintu tuta- tutamenyereye byubaho ni ukuri umutekano uracunga- uracungiwe cyane rwose gusa muravuze ko hariho ibintu byinshi bitanezereje abanyamerika ibyo byo bari nk'ibiki hariho ibintu byo cyane cyane ubutunzi hari ibyo bi- biko- biba- biba mu barabu hanyuma n'ibintu byo- by'ubukene ibiciro byaduze ibyo byose biratuma abantu bashabura cyane rwose ikindi ikindi gikomeye niba bagiye kuvuga bajya abantu baza muri amerika baciye mu nzira zita- zitazwi n'amategeko tufise benshi rwose benshi rwose ico kintu birashabuza abantu rwose rwose rwose rwose M- mwavuze eh, ibintu biraje ishinga abanyamerika bo muri iyo leta ya new york eh, na no mu gisagara kinini cyane rwose cya new york city Eh, muri abo ba- ba- bategetsi bariko baritoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu aho navuga vice presidente kamala harris na donald trump yahoze ari perezida U- uri kuhashikiriza ibibazo eka uri kuhashikiriza inyishu z'ibibazo abanyamerika ba new york eh, bafise ninde muri abo babiri abantu rero urabona nka- nka new york turi abademokrata hari abademokarate ako ntigahera kagumamwo mugabo umwe wese ni ukuri haragabuwe ntabavuga ngo ni- ni- turazi neza ko hari abademokarate mugabo n'abantu n'abademokarate bari ngaho bugeni urabona dufate nko mu mashuri ma- mu makaminuza yo ngaha i new york dufate ibintu byerekeye nko mu bihugu by'abarabu byateye akaguma abantu baragira uruhagarara imyiyerekano iraba myinshi ibyo byose byatumye n'uwahora ari umudemokarate akangukwa yiyumvira ubu ni ukuri icyo ni kimwe ikindi cya kabiri urabona ni umugore w'umwirabure ni umupfasoni yitoje w'umwirabure kandi afise ababyeyi baturuka muri muri za aziya ibyo byose biriho na Trump avuga rero yuko dufate wahagarara kuri biriya bintu by'abantu baha indaro baza kuba muri amerika bate- bataciye mu mategeko kandi n'izindi ntara ziruka abantu bose ngaha ah, turatanguye kubona ibyo bintu by'inzu by'ubu- by'uburaro by'ibiki byose biratuma abantu bamwivamo bamwiyumvamo jean paul rwitanaga murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo y'ijwi ry'amerika murakoze fred turacyavuga ku matora y'inaha muri leta zunze ubumwe za amerika tugume mu mujyi wa new york turi kumwe n'umunyamakuru placide magambo nawe atubwira uko byifashe aho aherereye placide aho watoreye wabibonye ute abantu bitabiriye itora
Eh, mm, mwiriwe neza Eugenie Eh, nibyo hano muri new york abantu bitabiriye it- amatora ariko cyane cyane abenshi bagiye batora muri ya matora eh, yabanje bamwe batora hakiri kare nibo babanje cyane ariko mu by'ukuri n'uyu munsi bitabiriye ku buryo eh, wageraga eh, ku biro by'itora ugasanga rwose eh, u- ntabwo ujya ku murongo muremure birihuta cyane kuko abantu batangiye gutora hakiri kare nyine Mm. ese ko abantu batangiye gutora hakiri kare wowe kuki watoye uyu munsi
Ah, njyewe eh, by'umwihariko ni uko natoye bwa mbere eh, numva ko ari ikintu kimwe cy'urwibutso kuri njyewe nibura kimfasha eh, nzagumana muri memoire ubwo niyo mpamvu natoye uyu munsi birumvikana Na- na- Eh, ni- uri mu ba- mu batoye bwa mbere babyishimiye Wabyu- wabyumvise ute se wiyumvise ute wowe umaze gutora
okay numva ko ni ikintu ki wumva ko nawe wagize uruhare runini eh, mu guhitamo abayobozi batuyobora hano muri iki gihugu cyane cyane ko hari ibintu byinshi biza bikagufatirwaho nk'ibyemezo ariko iyo wabigizemo uruhare uba wumva ari ikintu gikomeye cyane Mm, hanyuma muri make umutekano wari wifashe ute aho mu mujyi wa new york uyu munsi ku munsi w'itora nyirizina Eh, umutekano eh, wari wifashe neza ubona ko ubuyobozi bw'umujyi wa new york bwatangiye kwitegura hakiri kare eh, ariko eh, mu busanzwe ntabwo eh, bari biteguye ibintu by'akaduruvayo gashobora kubaho kuko nyine muri new york ni umujyi usanga cyane cyane uw'abademokarate eh, ariko eh, nyuma yaho mu cyumweru gishize ubwo eh, umukandida w'ishyaka ry'abarepublican eh, donald trump yazaga kwiyamamaza hano eh, muri madison square garden hakavugirwa amagambo amwe akomeretsa ubwoko bumwe bw'abaturage Eh, ubona ko umujyi washyizemo imbaraga yego Eh, ari- eh, mu- hari uturere ubona ko hari uduce district ubona ko zirimo abaripablikani ubona ko bashyizemo nk'ahitwa longa ayirandi ubona ko bashyizemo umutekano cyane yego no muri za sabuweyi ah, Yeah.
muri za metero zigenda munsi y'ubutaka ubona ko Urakoze.
hari umutekano Ye, urakoze cyane ubwo ukomeze tu- ukurikirane ayo matora ubwo uzongera utuganirire nshuti rero mwarimu duteze amatwi n'aha dusoreje hari santos kuri ku buhanga bw'ibyuma na nadia taha kuri mikoro ni eugenia mukankusi ibiganiro byari bihagarariwe na etienne karekezi mukomeze kugira ibihe byiza